muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu muraho neza muri kumwe na thomas kamirindi hano muri studio ya gatanu kandi ndi kumwe na geoffrey mutagoma mutago urakomeye komera kamirindi mu kanya rero uraza kutubwira amakuru yo hirya no hino ku isi mbere y'uko tujya mu biyaga bigari inshuti zacu mbibutse ko radiyo ijwi rya amerika ivugira mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda mudukurikire kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ndetse aho muri hose mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti radiyo yacu akadomo com umurwa mukuru w'u rwanda wakiriye inama mpuzamahanga kuri sida icyo gihe imisatsi yanjye yari yaracuramye leta y'u rwanda yaduhaye umuti umuti twarawubonye umuti tubonera ubuntu ibijyanye n'akato n'ihezwa rwose muri iki gihugu cyacu cy'u rwanda ntabwo tuvuga ko bihari muneze madama muneza silvia amaze imyaka makumyabiri amenye ko abana na virusi itera sida ni umwe mu bari muri iyi nama mpuzamahanga yiga uburyo sida yaranduka inama rero iteraniye i kigali amakuru yo hirya no hino ku isi white house perezidansi ya leta zunze ubumwe za amerika ntizitabira ubutumire bw'inteko ishinga amategeko mu rwego rwa nketi iyi nteko irimo ikora kuri perezida donald trump geoffrey umwanya n'uwawe
ibiro bya perezidansi y'amerika kuri uyu wa gatatu ntabwo bizitabira igikorwa cyo gutanga ubuhamya mu iperereza rikorwa kuri perezida trump riyobowe n'akanama gashinzwe ubutabera mu nteko ishinga amategeko y'amerika ukuriye ku kanama gerald nedler yari yatumye perezida donald trump n'abajyanama be mu by'amategeko mu buhamya buteganyijwe mu cyiciro gikurikiyeho cy'iperereza nta watekerezaga ko trump yakwitabira ubwo butumire dore ko muri iki cyumweru ateganya kuzaba ari mu bwongereza mu nama y'umuryango wa otan wo gutabarana hagati ya amerika n'uburayi none umujyanama mu by'amategeko muri perezidansi ya amerika pat chipolone nawe yanze ubwo butumire yavuze ko azasubiza mu mpera z'iki cyumweru niba perezidansi ya amerika izitabira ubuhamya buteganijwe mu minsi iri imbere mu cyumweru gishize Nedler yari yabwiye yari yijeje Trump n'abajyanama be mu by'amategeko ko azubahiriza ihame ryo kutabogama muri iyi gahunda yo gushakisha amakuru akanama gashinzwe ubutabera mu nteko ishinga amategeko ya Amerika kuri uyu wa gatatu kazibanda ku biteganijwe n'itegeko nshinga byerekeye ikurwaho ry'umukuru w'igihugu abatangabuhamya bataratangazwa amazina bazaba ari abahamya ari abahanga mu by'amategeko Thomas hagati aho rero n'amasezerano y'ubucuruzi hagati ya leta zunze ubumwe za amerika n'ubushinwa yadindiye byo bimeze bite
ibiganiro bigamije amasezerano y'ubucuruzi hagati y'ubushinwa na leta zunze ubumwe za amerika byadindiye kubera itegeko rishya amerika yashyizeho umukono rishyigikira impirimbanyi za demokarasi muri hong kong nk'uko bitangazwa n'urubuga axios uru rubuga ruravuga ko umuntu wegereye itsinda ry'abahagarariye perezida trump muri ibyo biganiro yavuze ko iryo tsinda ryemeza ko yahagaze kubera isinywa ry'iryo tegeko kandi ko hakenewe umwanya wo guha perezida Xi Jinping ubushinwa umwanya wo gusobanura ibibazo bya politike mu gihugu cye ubushinwa nabwo burafata ingamba zo guhangana n'icyo bubona nk'inkunga y'amerika ku baharanira demokarasi muri hong kong minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'ubushinwa kuri uyu wa mbere yatangaje ko igiye gufatira ibihano imiryango itagengwa na leta ikomoka muri amerika ikorera muri icyo gihugu nyine kubera ko yakoze icyo yise kwitwara nabi mu myigaragambyo iheruka kuba muri hong kong imiryango rero irebwa n'ibyo byemezo thomas ni human rights watch iharanira uburenganzira bwa muntu national endowment for democracy na freedom house iharanira demokarasi no kutaniganwa ijambo jeffrey mutagoma urakoze cyane ubwo ngubwo rero uraza kuyatugarukiramo mu mwanya uri imbere inshuti zacu iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda
ijwi rya amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi reba videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi rya amerika videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
radiyo yacu ni no kuri interineti radiyo yacu voa akadomo komu i kigali mu rwanda hateraniye inama mpuzamahanga ya makumyabiri yiga ku cyorezo cya sida n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina muri afurika iyi nama ihuje abantu bagera ku bihumbi icumi barimo n'abakuru b'ibihugu bimwe na bimwe bya afurika n'abafasha babo asumuta kaboyi yaduteguriye inkuru irambuye mu kiganiro cyabimburiye ibindi cyitabiriwe n'abafasha b'abakuru ba bimwe mu bihugu bya afurika byitabiriye inama madamu jeannette kagame yavuze ko u rwanda rwashyize imbaraga nyinshi mu kurwanya icyorezo cya sida cyane cyane mu gukumira ubwandu bushya madamu kagame yavuze ko kugera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani habonetse igabanuka rya mirongo inani na gatatu ku ijana naho impfu zishamikiye ku bwandu bwa virusi itera sida zigabanuka ku kigero cya mirongo inani na kabiri ku ijana aba bana na virusi itera sida nabo bagaragaje ko imibereho y'ubwihebe babagamo bataratangira kubona imiti ndetse n'akato bahabwaga byose byashize kuva ubu aho baboneye imiti bagasubira mu buzima busanzwe madamu muneza sylvia umaze imyaka makumyabiri n'umwe amenye ko abana na virusi itera sida yemeza ko ubuzima bwabo ubu bwabaye bwiza kumva sida icyo gihe cyari ikibazo gikomeye cyane icyo gihe ndabyibuka nari nashatse kwiyahura ndabyibuka nkigera mu rugo abaturanyi banjye imiryango yanjye hari harimo akato kenshi cyane icyo gihe imisatsi yanjye yari yaracuramye leta y'u rwanda yaduhaye umuti umuti twarawubonye umuti tubonera ubuntu ibijyanye n'akato n'ihezwa rwose muri iki gihugu cyacu cy'u rwanda ntabwo tuvuga ko bihari twageze iyo tujya ko natwe turi mu bantu bavuga ari kumvikana iyi nama ibaye mu gihe mu rwanda abanduye virusi itera sida bakomeje kubarirwa kuri gatatu ku ijana minisiteri y'ubuzima igatangaza ko ubu abagera kuri mirongo icyenda na barindwi ku ijana aribo bafata imiti minisitiri w'ubuzima mu rwanda agasaba abafata imiti kurushaho kwifata neza kugira ngo ikomeze kubagirira akamaro minisitiri diane gashumba n'ubu mu bushakashatsi bwakozwe bumaze gutangazwa bwashyize ahagaragara ko u rwanda n'ubundi icyorezo cya sida ntabwo cyazamutse ba batatu ku ijana banduye nibo bakiri ni umubare ugihari muri abo ngabo banduye uwanduye wese iyo tumupimye duhita tumushyira ku muti twakwiye kugira ijana ku ijana ariko ntituragera ku ijana ku ijana dufite mirongo icyenda na barindwi ku ijana ni ukuvuga ko hasigaye batatu gusa ku ijana banduye ariko bataragera ku miti muri abo bari ku miti tuba twifuza ko bayifata neza niba sibe gahunda ya muganga bakayinywa neza uko bikwiye niba yivange n'inzoga niba yivange n'ibiyobyabwenge imiti igakora akazi kayo uko ikwiye umubiri ntunanirwe tuba twifuza ko muri abo ngabo nanone twavuye ku bantu ijana twavuye ijana bagenda virusi igabanuka mu maraso ku buryo ugeraho usangamo virusi nkeya ni nabwo baba batagishoboye kwanduza cyane umuyobozi ngishwanama w'umuryango w'abibumbye ushinzwe kurwanya sida madamu wini byanyima yavuze ko muri afurika hakiri ikibazo cy'umuco utuma ab'igitsina gore batamenya amakuru uyu muyobozi agasobanura ko ku mugabane w'afurika hakiri ingimbi n'abangavu benshi bandura sida ariko batazi uko bahagaze abakobwa n'abagore bakiri bato nibo bafite ibyago byinshi byo kwandura icyorezo cya sida kubera ikibazo cya za kirazira zo mu muco ndetse n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina byanyima yanavuze ko uyu mugabane wa afurika ukomeje kugira abandura bake in 2018 more than half of all new hiv aragira ati abasaga kimwe cya kabiri cy'abashya bandura ni abaturuka mu bice twite byihariye aba barimo abakobwa bicuruza abakoresha ibiyobyabwenge abatinganyi abatabasha gusobanura igitsina cyabo ndetse n'abanyururu aba ntibakoresha ibizamini byo kumenya uko bahagaze nta n'imiti babona kubera ko bakomeje kuvutswa uburenganzira bwabo wini byanyima avuga ko kugeza ubu ibihugu byibumbiye mu muryango w'ubumwe bwa afurika bitakigira uruhare ruhagije mu gutera inkunga ikigega cyo kurwanya sida ku isi byanyima asobanura ko amafaranga ashyirwa mu bikorwa byo kurwanya sida ubu yagabanutseho miliyari y'amadolari y'amerika mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani agasobanura ko iki ari ikibazo gikomeye kandi kigomba gutorerwa umuti iyi mibare y'umwaka ushize bibiri na cumi n'umunani igaragaza ko abarenga miliyoni mirongo itatu na zirindwi n'ibice icyenda bafite virusi itera sida ku isi muri bo bagera kuri mirongo irindwi n'icyenda ku ijana nibo bazi uko bahagaze naho mirongo itandatu na babiri ku ijana bakaba bafata imiti igabanya ubukana bwa sida iyi nama ibera i kigali yitabiriwe no mu bihugu ijana na mirongo itanu byo ku isi barimo abashakashatsi abanyeshuri abarimu muri za kaminuza abaganga abakora mu by'imiti n'abarimo abakuru b'ibihugu bya afurika ndetse n'abafasha babo iyi nama kandi yanitabiriwe n'abandi bantu bari mu byiciro byihariye nk'abakora uburaya abakora imibonano mpuzabitsina babihuje abahinduje ibitsina iki cyiciro kikaba kitari kimenyerewe kujya ahagaragara mu rwanda kubera ko aba bantu bava mu mico itandukanye bityo bakaba bashobora no kuzerekana iyo mico bari mu rwanda polisi y'u rwanda yasabye abashinzwe kubakira no kubacungira umutekano ko bagomba kubitwararikaho asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumta urakoze umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ugiye kurangira amadosiye arenga ibihumbi bibiri arimo abantu barenga ibihumbi bitatu bakorewe amabi mu burundi amaze gushyikirizwa urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho cpi ni inkuru ya pierre craven niyo nkuru amadosiye amaze gushikanwa imbere ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi nayerekeye ibyaha byakozwe kuva itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi abashingwamanza bafashije abitwaye barashima aho iyo sentare igejeje igikorwa kuko imaze kwakira amadosiye arenga ibihumbi bibiri yamara bagasaba ko n'indi ntambwe yo gusohora imitahe yo guhagarika abakekwa yoterwa vuba metre rambere nigarura ni umwe muri bo atwara urunani seb cpi rw'amashyirahamwe yigenga akorana na cpi coalition burundaise pour la cour penale internationale imiryango y'ababuze ababo n'abacitse ku icumi irenga ibihumbi bibiri niyo yegereye amashyirahamwe y'abashingwamanza n'amashyirahamwe yigenga kugira ngo abatunganiza amadosiye aheze rero ashikirijwe iyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha ibyo birori by'umushikirizamanza uwo munsi bifise amadosiye byaronse arenga ibihumbi bibiri muri abo rero harimwo ababa barakorewe ibyaha bonyine abarokotse imiryango yabo hamwe n'amashyirahamwe yahuye n'ibyo byago ibiro by'umushikirizamanza biraheza nabyo bikagira ihinyuza kugira ngo byitohoreze bibone ko amakuru byaronse ariyo nibyo rero uwo munsi biri ko birakora kugira ngo baheze bategure amadosi ubwo runani cpegi rufatikanije n'abamenyeshamakuru bakorana na cpegi bagize urunani rwabo rgb cpegi réseau de journaliste bonde pour la cpegi baherutse gutanguza isekeza ry'amezi atatu ryo gutsigurira abarundi bakorewe amabi ikibanza n'uruhara bafise mu manza imbere ya cpegi muri iryo sekeza rizohera mu kwezi kwa mbere umwaka uza umuvugizi wa cpegi fadi el abdallah arasigura ufatwa nk'uwakorewe amabi tim uwo ari we être considéré comme une victime devant la CPI aha rero CPI yemera ubwoko bubiri bw'abakorewe amabi ubwa mbere ashobora kuba umuntu ku giti ciwe yahohotewe akaborezwa igufa canke agakorerwa ubundi bubisha bw'ihonyangwa ry'agateka kiwe bashobora kuba abakenyezi basambanijwe ku ngufu canke abana n'abageze mu zabukuru bakorewe ico caha nyene abana batwawe mu ntambara abamugajwe n'amabi bakorewe n'ibindi bashobora no kuba abiciwe ababo canke abafise ababo bafungiwe ubusa canke banyurujwe bakagenda amazima yongo ubwa kabiri sepeyi irakira umugwi w'amashirahamwe inzego canke amahinguriro yakozwe ko n'amabi ahanwa n'iyo sentare ashobora kuba ari amasengero yabomowe amashuri inzu ndangakaranga canke amavuriro hari rero n'amashirahamwe yigenga ashobora kuba avuga ati yarakorewe amabi kanaka yarasambuwe canke yarafuswe iyo migwi yose irarungika ivyemeza ko yakorewe amabi mu biro vy'umushikirizamanza mukuru wa sepeyi ikamusaba kugurura amatohoza uwo afise uburenganzira bwo kugira umufasha kuburana iyo migwi kandi bishobora no gukenerwa ko yitaba muri sentare ikaba nk'amasura mu gihe c'imanza ikindi ni uko abakorewe amabi bafise uburenganzira bwo gusaba indishi y'akababaro canke impozamarira mu gihe imanza zamaze kurangira hakagira n'abagirwa n'icaha kanaka demander des réparations.
CPI imenyesha ko nubicakira amadosiye n'ivyemeza ku byaha bishobora kuba byarakozwe ivuga ko imaze kwakira abagiriza inzego za leta gusa igahamagarira na leta y'u Burundi ko yo kwitwarira abo ikeka ko bayikoreye ibyaha bihanwa na CPI iri kwikora amatohoza ku byaha by'ubwicanyi ukunyuruza abantu ukubaboreza igufa kubafungira ubusa amabakorerwa abakenyezi n'ibindi L'enquête est en train de se dérouler.
atamatohoza arabandanya mu bwitonzi no mu ibanga ntangere bariko baragerageza kwegeranya ibikenewe byose yaba amajwi amasanamu inyandiko n'ibindi kugira ngo umushikirizamanza azobitange imbere y'abacamanza barabe ko hari ibyaha by'agahomerabunwa mu guhonyanga agateka kazina muntu byakozwe nimba leta nayo harabo yikeka ko bakoreye amabi inzego zayo canke abandi bigakorerwa mu gihugu canke hanze tubisaba kuzana ivyo birego n'amakuru kugira ngo bije mu matohoza ariko arakogwa twebwe turigenga nta ruhande na rumwe rwa politike dukorera kuva mu kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi haheze iminsi ibiri iyo sentare itanguje amatohoza nyezina uburundi bwaciye butangaza ko bukuye akarenge muri iyo sentare umushikiranganji w'ubutungane emeri urantine kanyana iruhande yo kwagiriza sepeyi kwihengamye yavuze ko n'ayo matohoza ataco azoshikako duhiriwe duhishije nta vyaha vy'ihonyabwoko vyabaye mu burundi nk'uko babivuga nta vyaha by'agahoberabunwa byabaye ngaha nk'uko babisigura kuko iyo babihari uno munsi bya birego byose baza barajyana kuturega byari kuba byabaye urubanza none murabona ko tuvuye atarubanza turagira uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ugitangura abakorewe amabi bitwaye n'abashingwamanza babo bari bafite icyizere ko uzohera imitahe yo guhagarika abakekwa yasohotse sepeyi ibasaba kwihangana kuko gukora amatohoza mu gihugu ucikuye muri iyo sentare bitoroshe byekarabe n'inkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
hashize imyaka mirongo itanu n'itatu uburundi buvuye mu ntwaro ya cyami bujya mu ntwaro ya repubulika mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatandatu ubwicanyi bwabaye nyuma y'ingoma ya cyami buterwa n'iki ambasaderi guillaume ruzoviyo umukuru w'umugwi w'igihugu ujejwe ubumwe no kunywanisha abarundi akaba n'umukuru w'umugambwe w'umwami n'abagabo pmp abagenderabanga yabigarutseho mu kiganiro muri isanga yagiranye na mugenzi wacu frederic nkundikije iyo myaka mirongo itanu n'itatu iheze intwaro y'umwami isenyuwe nibyo imyaka ibaye myinshi mugabo twawibutse mu mugambwe wacu tubandanya igikorwa dusanzwe turiko co gutsimbataza umugambi w'umwami n'abagabo kuko wemewe n'amategeko kuko wemewe n'ibwizo shingiro hanyuma rero tubandanya ibikorwa dusanzwe dukora kandi twitegurira amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'iyindi migambwe yose iri ku rubuga ni ukuvuga yuko iyo tariki twebwe atari itariki y'umunsi mukuru canke y'iki ahubwo idushiramwo inguvu nyinshi zo kugira dukore umugambi utera imbere hanyuma uzoronka userukira benshi muri guverinoma icyo gikorwa kigeze he muramaze guhitamwo umuntu azoserekera uyu mugambwe mu matora muramaze no kwiyandikisha ego icyo wamenya ni uko umugambi w'umwami n'abagabo pmp abagenderabanga ni umugambwe uzo shyigikira umukandida uzokwitorera wonyine ibyo bose agaseseshwa rumuri turamaze kubyumvikana hanyuma ibyo kumwerekana nabyo nibaza yuko hataragera yaragera kuko ni imigambwe mike imaze kwerekana abo bazoshira imbere bakwitoza ku ruhande rw'umukuru w'igihugu kuko amatora twimirije mirongo ibiri na mirongo ibiri n'amatora ya hose n'amatora bazotora umukuru w'igihugu tugatora abadepite tugatora abasenateri tugatora tugashyiraho abamusitandere tugashyiraho inama za komine ni ukuvuga urumva yuko ayo matora ari amatora mu gifaransa ni ukuvuga nti des elections general zizotuma duhi- du- tu- dusubiramo turonka aba- abaduserukira ku nzego zose z'uburundi ni ukuvuga yuko hari amatora eh, akomeye cyane nicyo gituma rero ubu eh, amarisite tuzoshiraho y'iki kibanza cyangwa iki cyangwa ikiriya cyangwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu yaragera ko tu- tu- tubyerekana kandi noneho sitwe twenyine ni imigambi mike cyane imaze kubyerekana mugabo mukwiye kumenya yuko turi ko tubitegura ariko murazi ko igihe gisigaye atari kirekire cyane rwose ni nk'amezi atandatu canke ari munsi y'indwi gutyo o, mbega umugambi wanyu waba umaze kwandikwa yego umugambi wacu u- uranditse kuko u- uremewe n'amategeko reka ndaku- ndakwibutsa iyo umugambwe w'umwami n'abagabo pempe abagerando- abagenderabanga uva kuko umenga bisa n'ibintu bigutangaje yuko umugambwe w'umwami n'abagabo ukora ku mugaragaro muri repubulika y'u Burundi kandi ari umugambwe ushigikiye igarukanwa ry'umwami uwo mugambwe rero i- wavuye muri ya masezerano y'i arusha yasinywe ko n'abaporo- na- n'abapolitisiye bose uvuga uti le- iryo- iryo tegeko ry'i arusha ryavuze riti mu gihugu cy'u burundi imigambwe yose ifise ibyiyumviro bitandukanye ibwirizwa kuronka uburenganzira bwo gukorera ku mugaragaro n'umugambwe userukira umwami ubwirizwa gukora kuko barumvikanye bavuga bati noneho umwami mu kuva mu kuva ku ngoma nta matora yabaye nta referandumu yabaye byabaye ibintu by'igikenye ni ukuvuga yuko ntababajije abarundi bati rero reka tuwushiremo mu bi- n'imigambwe iseru- eh, irwanira ukugarukana umwami ibeho nicyo gituma tube turiho dushigikiwe n'ibwizo shingiro rikomoka kuri ku masezerano yarusha niyo tuva rero twebwe ibintu uyo mugambi wanyu waba umaze kurangura vyo bizeza ko abanyagihugu bazowuja inyuma ni nk'ibi umaze kurangura ibintu bitari bike ni ukuvuga yuko dutanguriye n'icyo cyiyumviro cyawo ufise atawundi mugambwe biwusa- bigisanga icyo cyiyumviro cyo kugarukana umwami nk'icyo cyiyumviro ni icyiyumviro nibaza yuko abarundi batari bake bagishyigikira kuko biramaze kugaragara yuko iyo ntwaro y'umwami yariho kuva kera yari amaze ibingana bita- bitatu cyangwa bine yakoze neza yakoreye neza abarundi yaguma- yagumanye abarundi baguma mu mutekano bagumana ubumwe bara- ntiba- ntibajyana ntibagira iki hanyuma kuvaho intwaro ya repubulika iziye mu mirongo itandatu na gatandatu n'imbere yaho gatoya bari batanguye byarabonetse yuko abantu baciye batangura kujyana bapfa ubutegetsi abandi bapfa bi- bi- bapfa ubwoko bagira ibyo rero nta byariho muri icyo gihe cy'intwaro y'umwami ku bwanyu i- ikintu coba caratumye abarundi bacanamwo indyane zifatiye ku moko eka no ku ntara n'ikihe inyuma yaho intwaro icami ikuriwe rero nibaza yuko ibyatumye abarundi bacanamwo bajyana muri izi ntwaro za repubulika bishobora kuba biva mu bintu byinshi mugabo rero nibaza yuko icya mbere eh, kifatiye ku kahise k'ibi bihugu byacu tu- dusangiye akahise aha rero ni uguha akarorero yuko em, uburundi bwacu bwagiye mu gihe cyo kwikukira mu mahoro ntangere amoko yose afatanye mu nda ariko ibuka yuko i rwanda igihugu cyariko kirasha hanyuma hafata eh, ubutegetsi eh, dufate ubwoko bumwe n'umugambi umwe i rwanda mugabo aha mu burundi twa- twaciye tuguma dufatanye mu nda mugabo iyo i- ako karanda koba karadutse kava rero nivuge nti koba karaje kava nk'i rwanda canke karagiye no mu mitima y'abarundi bamwe bamwe hanyuma rero ako karanda rero ko kuraba ubwoko ka- kagomba mu mwi- kaza karaduga kaduga mugabo iki- iyo ntiyoba imvo yonyene kuko n'igihe twaja twikukira naho koba kariho umwami n'abagabo biwe barashoboye kugasubiza hasi mugabo rero intwaro za repubulika zije harabaye ukuntu aha mu burundi iwacu ubwa mbere izo ntwaro ntizabaye ziki- zicerekana yuko zishyigikiye ubumwe n'ukuri kuko haragiye harajamo ibintu byerekeye kwisunga eh, ama iyo umuntu ava intara ivyo bibazo vy'ibintu vyo- bishobora kuba vyaratumye uh, inzankano canke amacakubiri aduga nk'uko mubivuze turazigaruka ko ariko iyi imbere yaho nagomba duhe ijambo umunywanyi w'iradiyo ijwi rya amerika ni kumana muriwe neza ku ijwi rya amerika mwiriwe neza muri hega yandi kumana ese jewe ndi mu nkambi y'impunzi ya y'impunzi yo ya nyarugusu mu gihugu cya tanzaniya aho byifashe gute nyarugusu nyarugusu twovuga yuko gusa kubw'umutekano wacu tuba turi turi twirukana usubira mu gihugu cyacu igihugu cyacu gifite amahoro urumva igihugu cya tanzaniya kitworohereje kiba kiriko kiratwirukana umwanya ku mwanya gusa ntiturafata natwe icyemezo cyo kugenda twiteze ko azazana imodoka yakadupakira ku ngufu akabona kudutwara tugarutse naho ku kiganiro turi ko muba mufite icyifuzo icyiyumviro canke ikibazo mubaza umutumire wacu mu kiganiro cacu cy'uyu munsi cerekeye cane cane imyaka mirongo itanu n'itatu irangiye eh, intwaro ya cami ikuwe mu burundi Ah, murakoze cyane kuri icyo kiganiro muri kumugambira n'umutumire ahanini tuba turaba ibyerekeye intwaro ya cami mu gihugu cy'uburundi yari intwaro isanzwe ifatanye mu nda abahutu abatutsi abatwa hamwe n'abaganwa bose bari basanzwe bari ku rugero rumwe ariko tumaze kwinjira mu marepubulika eh, baca bica abami bahonya agateka k'abami hacakwekera kuja izi ntwaro z'ubwoko abatutsi bafashe igihugu baracinyiza abahutu barabonona abahutu bamwe mbere no kwiga biranga uwize yagiye mu buhungiro kugira ngo abone ukuntu yiga Eh, intwaro z'abahutu zo zirize ngo zirashyikiwe abahutu bo baca baza gusubiza mu nkoko abatutsi ibyo babakoreye abatutsi barangazwa abatutsi baricwa abatutsi eh, nta jambo bafise mu gisirikare baguma bafungwa ari we wese uri umututsi nta mutekano bufise twumvikane yuko izi ntwaro ziguma ziriko ziraba ni intwaro zo gusubizanya mu nkoko rero n'intwaro zigarukana intwaro ya cyane uko biri kose ukwikora ku zuru nawe nyine ashobora kumenya ubwoko y'urumarimo ndazi neza yuko nawe nyine aho yakomeretse hatabuze ni ukugira ngo azorongore igihugu cyeza yongere agire ibibazo by'abandi bakora ndazi ko uwo ari umuzigo imbere yiwe nareka kwigora duhenda twebwe mu gihugu cyawe cy'uburundi ikizogarukana amahoro ni imana yonyine yo mu ijuru murakoze cyane murakoze murakoze ndi kumana uh, ambasaderi uh, ruzovio mugira icyo muvuze ku Sa- vyiyumviro bishikirijwe na ndikumana oya n'ukuri ndikumana arafise ibintu yavuze bishi- bikomeye kandi byiza cyane mugabo ntitwoguma tu- dufise tu- ntitwoguma turi abantu bihebuye ntibishoboka ko tubihebura kuko igihugu cacu c'uburundi ni igihugu kibwo- kizobaho tuzogisigaha tugisigira abana bacu nabo bagisigira abana babo ni igihugu cabaho imya- ibinjana n'ibindi kandi gifise kazoza none rero kuguma tu twibaza ngo nta gishoboka ngo ibyo ndikumana avuze ati kwihorana kugira iki tubwirizwa guhagarika kwihorana ntidushobora kubandanya iyo nzira avuga ati imana niyo nyine nibishobora ndikumana namenye yuko imana ko bigenda kose imana irafashwa tudafashije imana ntacyo tuzoshikako n'ejo hashobora kuza ibindi tutazi nico gituma rero atakwihebura twogira abo bahutu yavuze bihora abatutsi abo batutsi yavuze bihora abahutu harageze ko tuja hamwe tukabahamagara tukababwira tuti iyo siragi tubwirizwa kuraga abana bacu
ambasaderi guillaume ruzovio rero ni umukuru w'umugwi w'igihugu cy'u Burundi ujejwe ubumwe no kunwanisha abarundi ni ku mateka mabi y'ubwicanyi n'inzangano yabaye ku ntwaro za repubulika kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatandatu iki kiganiro kandi mushobora no kugisanga ku rubuga rwacu rwa interineti radiyo yacu voa akadomo com i kigali mu rwanda hateraniye inama mpuzamahanga ya makumyabiri yiga ku cyorezo cya sida iyi nama ihuje abantu bagera ku bihumbi icumi barimo n'abakuru b'ibihugu bimwe na bimwe bya afurika n'abafasha babo iriga rero uburyo iki cyorezo cyaranduka muri afurika cpi ni urukiko mpuzamahanga mpu- mpu- mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho iratangaza ko imaze kwakira amadosiye arenga ibihumbi bibiri arimo abantu barenga ibihumbi bitatu bakorewe amabi mu burundi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na bitanu na white house perezidansi ya leta zunze ubumwe za amerika yatangaje ko itazitabira ubutumire bw'inteko ishinga amategeko mu rwego rwa nketi iyi nteko ikora kuri perezida kuri perezida donald trump ndabashimiye cyane rero mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika umugoroba mwiza murakarama